godina Harargee Lixaa magaalaa Kaammoonaa akkasumas Miccataa keessatti hawwaniif shamarran to'annaa poolisii jala jiran reebichi yookaan tumaatiin irratti raawwatame jechuudhaan maatiilee isaanii keessaa vii'oo'etti dubbatanii jiru. Dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa fi hoogganaan poolisii naannoo sanaa immoo namoonni to'annaa poolisii jala jiran jiraachuu dubbatanii garuu reebichi yookaan tumaatiin irra ga'e ka jedhame sun dharaa jedhu. Koomishiniin mirga dhala namaa Itoophiyaas rakkoon jedhame akka hin jirre mirkaneeffadhe jedha jaalanneetu dhiyeessa.
Godina Harargee dhiyaa Habroo gubbaa qorichaa magaalaa Kamoonaa keessatti kanneen hidhaman keessaa fira qabaa namni jedhe tokko sodaa nageenyaaf maqaansaa akka hin ibsamne gaafatee akkas jedheera.
Hiriira bulee.
Dhiira baasanii jaanii uleedhaaf hanaan qarqaraan maqaa yaamaa ijoollee tokko tokkoon qarafaa qarafaa ijoollee dhalaadhaa poolisiin dhiiraa itti poolisummaan oromiyaa tokko tokkoon hedduu tumaa jiran asitti waamu takka keessa waan jiru beenu baanaa kanatti.
Reebamuu isaanii attamitti bartan.
Illeen achuma jirraa boliyyaan keenya waan ta'eef warreedhamanis alaamarra jirti poolisiin numaa yoo dubbate jedhuu fi filaashii nyaachifatu.
Eessatti hidhamanii jiru?
Asuma waajjira ana waajjira poolisii kaleessa mana murtiitti dhiyeessanii akka waaqa kan balleessan garuudha.
Lakkoofsi kanneen to'annaa jala oolanii meeqa akka ta'ee fi haala keessa jiran kan gaafataman firri kabiraan akkas jedhan.
Shamarran hayyootaa wajjin nama soddomii shan ga'anii ijoolleen immoo amma teenyaarraan tana mirga wabii manni murtii qarshii kuma takka takkaan mi'aamsisanii nama sadii qarshii kuma sadii poolisiin to'achuma keessaa hoo mana hidhaa keessaa gadi yaa'in himata biraa irra bananii bakka ijoolleen akka galgalaa kana osoo xiyyiitiin fixanii ga'anii akkatti iyyuu jiranii nama nyaata geessee illee nu reebanii achirraa yaa'anii nu deebisan.
Shamarranumaaf haadholii duwwaadha moo dhiirri keessa jira?
Dhiirtinis hedduu jira shamarranis hedduu jira. Hiriira baatanii ga'aniiti haalaan tuman ijoollee dhalaadha.
Gama kaaniin achuma godinaa Harargee dhiyaa Daaroo Labuu magaalaa Machaaraa Micataa keessatti kan hidhaman akka jiran firrinaa ibsee jira.
Guyyaa roobii darbee ganama sa'aatii lama hanga sadii gidduu jirutti qabamanii darbamuu mirgaa dubartootaa fi gudeedamuu dubartoota irraa seera malee hidhamuu waan adda addaaf falmuuf jecha egaa dubartoonni magaalaa keenyaa fi naannoo keenyatti argaman hiriira bahuudhaaf yeroo isaan jaalanii akkasiin mana hidhaa geessan.
Meeqatu hidhame amma?
Namoota hanga torba hanga saddeetitiif magaalaa kanarraa hidhamee jira yeroo ammaa kana jechuudha. Darara baay'eetu irra gahaa jira. Mana fincaanii yeroo deemanii namaan harka qabamanii qaamni isaanii kun seera dhiiga walitti konsooreera. Yaalatiin harkanne waan dhala namaa irratti hojjetame jechuudha kan irratti hojjetamee jira yeroo ammaa kana.
Mana murtiitti dhiyeeffamaniiru.
Poolisii magaalaa Iccataa kan jedhamutti argamanii isaan waraqaa adii qabatanii bahanii sani malee wanni balleessan hin jiru wanni mana murtiitti dhalaan hin jiru jechuudha.
Kan hiriira sanarratti hirmaatan keessaa tokko haala ture akkas jechuun naa ibsite.
Hiriira nagaa gudeessaa ilmaan Oromoo irraa haa dhaabbatu ajjeessaa fi shidhaan adda addaa irraa haa dhaabbatu hidhamtoonni siyaasaa obaanii qabanii kaja'u hiriira nagaa baaneeti. Achirratti waraanni addaan nu facaase nuti fiinee harkaa baane ijoolleen irraa qabanii akka malee miidhanii akka malee tu'an. Wiraa nama torbaa hidhamee miiccatarra gara nama sagalii takkan harkaa qaba. Takkaffarratti aramee qabachiis lammaffaa saartuu baanii sanaffaa soorattii nuureen afraffaratti saanaa abdoosh akkasumatti asaantii suleymaan qananiisuu fi asaantii ziimaa qabasumaan namni miidhame hedduutu jira amma warri harkaa qabu gara malee.
Yeroo dhaqxanii dubbistan hoo ijoolleen maalitti jiru?
Ijoolleen ol kaatee dhaabbachuu dandeessu, nyaata irraa fudhachuu dandeessu, ta harka cabsanii jira. Bakkuma ta'anii ta walirra wayyaa qabdu irraa fuutee itti kadditti malee. Saartuu maalii bayaan nyaatti? Arabee gammachiisa amma dhuseen nyaatti? Ishiituu harki tokko ni buqqee tokko ni caccabee hanga ciqilatti faashaa marattee jirti. Kaatee dhaabbachuu fi waa takka harkaan fudhachuu dandeessu.
Egaa ijoolleen kun lafa isaan itti hidhamanii jiran eessa?
Machaara irraa qabanii miccata geeffatan. hidhaa miccataa keessa jiran.
Mana murtiitti dhiyeessaniiru.
Ijoollee jira mana murtiitti dhiyeessanii qaxaroon dhiyeessan maskara guyyaa shanii walitti deeminaa nyaanii waa takka nyaanii deebisan.
Haala kanarratti kan gaafataman hoogganaan biiroo dhimmootii koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa deebii kennaniin.
Sadarkaa godina sanaatti aanaa gubbaa qorichaa fi aanaa haaburuu irratti maal tokko jiru caasaa naannoo kana jiru wajjiniin qulqulleessuudhaaf yaalii goone irraa bifa hiriiraatiin wanti adeemamee hin jiru namoonni garuu daandii cufsiisuudhaaf yaalii gochaa turan bakka masgiida yeroo ba'an jeequmsa uumuudhaaf yaalii godhan aanaa gubbaa qorichaa irratti dubartoonni saddeetii badii uumanii shakkamanii to'ataman jechuudha aanaa haaburuu irratti immoo dubartoonni kudha tokko humnoota naannoo kana jeequuf bifa adda addaatiin yaalii godhanii fi daddabarsa maallaqaa keessattis qooda qabaa. qabaachuu isaaniitiin ragaan kan irratti qabamee to'atamanii mana murtiitti dhiyaatanii jecha sagalee isaaniis kennanii seeraan hordofamaa kan jirudha gabaasni nuyi achirraa qabna.
Ijoolleen durbaa achitti dararaan irra ga'uusaa haasa'u.
Namni tokko to'annaa seeraa jalaa yeroo ol irraa kaasee eegumsa addaa qaba namni yakka yoo hojjete yakka isaatiin seeraan gaafatama amma immoo jalli kun yakka isaaniitiin yoo itti qulqullaa'ee seeraan gaafachiisu hin jiru shakkamaniiti kan to'ataman nama shakkamee to'atame isa ta'u namni yakka raawwateera jedhamu yakka raawwate sanaan seeraan gaafatama malee miidhaan qaamaa dararaan sarara ga'uutis hin qabu gochaan akka kanaa yoo jiraate qaamni. gocha kana raawwatu seeraan gaafatama olaantummaan seeraa abbaa seeraa kabachiisuu fi warra aangoo seeraa qaban uummataas walqixxeedha waan ta'eef kanaaf taateen ta'e sun dhugaadha moo soba waan inni achirra jiru maali waan jedhu yeroo ilaallu dubartoota sanarras miidhaan karaa kanaan ga'ee hin jiru qaama isaaniirras miidhaan ga'ee hin jiru mana murtiittis dhiyaatanii manni murtii aanaa isaanitti dhiyaatanis yeroota kana qaamaan argee dubbisee karma miidiyaa hawaasaatiin inni sibsalaateera kan jedhu odeeffannoo nani argadhee kun footooshooppii godhanii callisanii akka waan namni miidhaan isarra ga'ee fuulli nama sanaan beekamu qaama nama sanaarra wanti ta'e sunis maal inni waan jedhu wanti mul'isuuf hin jiru garuu immoo miidhaa akkasiitu ga'ee jedhanii akkasittiin deemsisuun ta'eedhanii uummata kana miira hin taane keessa galchuuf kakaasuuf yaalii godhamu yoo ta'e malee miidhaan kun ga'uusaa wanti ragaa'uun hin jiru wanti amma ammaatti ragaan qulqulluun hin jiru hin jiru kanaan ala miidhaan qaamaa nama tokkorra ga'eera taanaan qaamni namoota kana toote seeraan gaafatama kanaaf caasaan nageenyaa keenya seeggannaa guddaadhaan kan itti deemus qabu kallattiin kennames kana dhiira waan ta'eef dubartii waan taatee otoo hin taane mirgi dhala namaa namummaa namaas irratti miidhaan tokko kan ga'uu danda'u murtoo seeraaf seera qofaani kanaan ala waan murtoo seeraatiin murtaa'in nama kamirrattuu tarkaanfiin fudhatamu hin jiru namni kana godhes gochaa akkasiitiin itti gaafatamummaa waan of dhoksisuuf maqaa balleessiidhumaa fi mootummaaf uummata walitti buusuudhaaf uummattoota yaada godhan kana da'oo godhatanii immoo sochii qaamolee garaa garaa kakaasuuf warra fedha qabantu ergaa kana dabarsaa jira malee ergaan kun mootummaa guutuutti kan iddoo sanatti raawwatameef miti garuu immoo dubartii gadii ta'anii seera cabsanii seeraan ol ta'anii jiraachuun akka hin danda'amne olaantummaa seeraa mirkaneessuuf tarkaanfii to'annaa akka fudhatanidha odeeffannoo nan qaba. garuu namoota to'ataman kanarra miidhaan qaamaa ga'eera kan jedhu sana odeeffannoo hin qabu akka kanattiin warri achiis kan jechaa jiran namni tokko namni miidhaan qaamaa irra ga'ee hin jiru kan jedhu riippoortii namni qabu jechuudhaaf.
Waa'ee machaaraa waan beektan qabdu.
Machaaraan nageenya naannaa malabaan kana kanan odeeffannoo qabu kan machaaraa odeeffannoo qabu.
Machaaraa magaalaa micataa keessatti haala jiru akkanaa ibsaniif kan gaafataman itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa Daaroo Labuu Inispektar Ashabir waan hiriiraniif hin hidhamne jedhanii jiran.
Kun dogongoraa waan akkasii nama hiriira seeraala bahee fidamee hin jiru garuu rakkoo tokko tokko karaa cufuu qabeenya balleessu namoota raawwatuudha yaalii godhan namni muraasa to'atamee seeratti dhiyaatee jira.
Garuu shamarranii fi hawwan kun torban darbeedha kan qabaman fakkii sooshaal miidiyaa irratti reebamuu isaanii agarsiisuufaa jira. Tamitti kun ta'ee.
Lakkee koote jibaaf. Suuraa yeroo biraatti fuudhanii maxxansuun ni jira malee wanni amma ta'e hin jiru.
Maqaa maqaa isaanii wajjiniiti ibsu jiraattonni.
Irra jiran kijibaa namoota amma poosti godhan keessaa warri hin hidhamne akkanumatti ka kijibaan poosti godhamee jira. Kan hin hidhamne jechuudha. Baamarra jaatanii kenne sun sirrii miti.
Isinitti gaafatamaa jaataatanii fi adda naa baasaan jedhe malee sanamni jedhe fudhadhee miti.
Adda baasee baraan warra yakka raawwate konkolaataa cabsuuf yaalii godhe qabamee to'atamee seeraaf dhiyaatee jira.
Dhiirota moo dubartoota?
Lamaanuu yakki hoggaa raawwatamu adda baasee raawwataa?
Kanaaf isaan kun warra hiriire miti jechuu keessan.
Nama seeraa cabsee hojii seeratti dhiyeessuu hojjenneerra.
Yoomi to'annaa jala ooluun isaanii.
Maalti godhaa kuni hojii qorannaadha. Hojii qorannaa fi hojii seeratti dhiyaatu kuni siif wanni fayyadu hin jiru.
Jechuun koo isaan yeroo isaan jedhanii fi kan keessan waa'ee namootuma tokkoo dubbataa jiraachuu kenna. Qorannaadha balleessa waan ta'eef wanni ati amma qorattee baastu maal godha kun. Irreeffamneen siin jedhee bara. Eessaa fiddee ati marrajaa kana.
Ani moo. Jiraattota dubbiseera.
Soba irra jiraan maqaa balleessiidhaan hojii siyaasaati. Nuti waan seeraa hojjennee fuulduraatti illee seera kabachiisuun itti fufa.
keessattuu warroota yakka raawwatan waan nagaan hojjetu maal godhameeti tarkaanfii irra fudhatama. Hiriiras yoo ta'e kan nagaa yoo ta'e wanni tarkaanfii irratti fudhachiisu hin jiru jechuudha.
himata poolisii oromiyaa irratti dhiyaate kana akka nu ibsaniif koomishinara koomishinii poolisii oromiyaa araarsaa mardaasaaf haala nageenyaa jiru irratti itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa nageenyaa oromiyaa obbo jibriil mohaammed lachuu bilbila harka isaanii irratti argadhee deebii naa kennuuf beellama eganaa kennanii booda deebisee yeroon bilbilu bilbilli isaanii hin ka'u. dhumarratti koomishinara koomishinii mirga dhala namaa itiyoophiyaa dr daani'eel baqqalee bilbileen waa'ee harargee dhiyaa keessaa kana beektuun jedheen akkas jedhan ጠዋት ነው የተደውለልኝ ነበር ለማጣራት ሞክሬ ነበረ እና አንቺ በምርጫ አካባቢ ላይ Har'a ganama dhimma kanarratti naa bilbilamee waan tureef qulqulleeffachuuf yaalii godheera. Akkuman dhaga'etti naannoo ati jettu naannoo harargee namoota jiranitti bilbilee akka dhimma kana qulqulleeffatanitti meen ture. Homtu akka hin jirre natti himan. Yoo waan jijjiirame jiraate immoo mirkaneesseen sitti hima. Naaf bilbili.
keessummoota koo mara galateeffachaa kanarraa kanumaan xumura aan jaallannee gammadaati nagaatti.